baqattooti Oromoo Masrii jedhan waan baqataan argachuu malee hin arganne jedhanii dhiyootanayyuu bitootessa 27 jalqabanii akka guyyaa 11tiif waajjir UNHCR ka baqattoota qarqaaru jechuu waajjir tokkummaa mootummoota ka baqattoota qarqaaru kaayiroo jiru duratti oolanii bulanii ittiin rakkoo himachuutti jiran. Tan irratti tujubeef jaalanneen baqattoota roobii dabartee jalqabanii ittiin rakkinni isaan keessa turan. ammaan tan baqattooti maal keessa akka jiran baqattoota bakka buutoota baqattoota akka bulchoota UNHCR'n walitti dhufaniitiin rakkin himatanii fi itti gaafatamtoota UNHCR keessallee nama dubbisaniitti jira meeqa tujuutiin jalqabna.
Biyya keenya hidhamnee tumamnee rasaasni dhukaafamee madooynee caccabaan keenya yeroo as geenyutti akka baqataa siyaasaa tokko biyyarraa hin baasinitti biyya teessan galuu ni dandeessan nuun jedhanii kayyasiin keenya akka fudhatama hin qabnetti laafsisanii rijaktii nu godhu jiranii isa kanaaf. hiriira asitti baanee jirra. Beelti nu fixxee, dheebuun nu fixxee, bakka itti gattee hin qabnu haalaan dararaa hamtuu fi hadhaan sakaraata lubbuu keessa jirra.
Biyyarraa erga baatanii hammam ta'a?
Bara kuma lamaa fi kudha afur baatii shanaffaatiin mana hidhaatii bahee kaayiroo ji'a torbaffaa kuma lamaa fi kudha afur guyyaa lamaatiin dhufee ergasii as baqattummaan kiyyaa'uu naan mirkanooynee ilma kiyya goggaa kudhanii magaalaa machaaraa keessaa fuudhamee magaalaa galamsotti narraa du'ee ilmaan kiyyaas kan achitti hafan maal keessa akka jiran qunnamtii isaanii hin qabu namoonni akka kiyyaa hedduudha jechuudha akkanumatti maraattuu taanee jiraachaa jedha jechuudha.
Isa kana UNHCR'tti iyyannaanis deebii argachuu hin dandeenye.
Waan takka deebii argatuu hin dandeenye gaafa mucaan kiyya du'ee warri fannoo diimaa kanas jiran warra finfinnee jiru ni dawwalanii warri finfinnee jiru deemanii ijoollee kiyya laalanii suuraa kaasanii suuraa isiitii fi silkillee dawwalanii na dubbisiisanii ammaan tana ani ijoollee duraan shaniin qabaa ammaan tana afurii hafee jiraatanuu du'anuu hin beeku.
Maal ta'ee du'e mucaan keessan?
Waan inni du'e waan takkallee hin beeku du'uu isaa qofaan dhagee malee akka namni himutti poolisoonni haati kee eessa jirti abbaan kee eessa jira jedhanii tumanii yeroo inni harkatti laaffatu darbanii namni isaa ciisu lafaa fuudhee deemanii dhaqanii yogguu laalan isaa du'ee inni galamsootti awwaalame.
Abbaan qabanii ijoolleen kun?
Abbaan isaaniitis akkuma kiyyatti bara kuma lamaa fi kudha lama keessa biyyaa baasanii Suudaan keessaan biyya tanatti bahee jechuudha. Ammaan tana waliin biyya tana jirre jechuudha.
Ijoolleen keessanii eeyyuu biratti dhiisanii ba'an?
waan takka kophaa isaanii kophuma isaanii jiran kophuma isaanii mana keessa jiran waan takka namni bira tokkollee bira hin jiru.
Baqattoonni haasofsiisne biyya keessatti haala nurra gahaa ture jedhan hedduu qabu. Ega biyyaa baqannee biyya namaa dhaqnees waan nu biraa hafe hin qabu jedhu.
Mirga keenyaatu sun sabbame biyya kana keessatti rakkoo guddaan nurra jira. Miidhamaa jirra, toomaa jirra, baraata mootummaa Itoophiyaatiin taargeet ta'aa jirra. Kanaafuu lubbuu teenya nuu baraaraadha kan jedhuuf iyyatatti dhiyeeffachaa turre. Yeroo ammaan tanaa kana baqataan Oromoo dhibba irraa parsantii saddeettamii shanii ol gara biyya Ijiptiitti baqata. Kuni sababni isaa dur baqataan Oromoo gara lafa Somaalee baqata, gara Keeniyaa baqata, Sudaan illee jiraachuu danda'a. Amma immoo tikni mootummaa Itoophiyaa lafuma hundatti hidda hidhatee waan jiruuf jecha egaa miidhaa baay'ee argeen boodatti kallattiidhaan gara biyya kanaa seena. Yeroo biyya kana seene immoo biyya kana keessatti illee ergamtuu wayyaaneetiin dorsifamaa jira. Yeroon tokko tokko ergama isaaniitiin akka baqataadhaaf yuunishaari galmaan kun immoo keezii baqataa Oromoo irratti dhiibbaa fida jecha.
Baqattoonni waajjira UNHCR Kaayiroo cinatti ega hiriiranii guyyaa kudhanii ol jedhu gaaffii isaanii maal ture deebiin argatan jira UNHCR biraa.
Gaaffiin tokkoffaan gaaffiif deebii baqattummaa mirkaneessu godhan dafeen bahu sila akka seera UNHCR'n erga gaaffiif deebii sarbuu godhanii booda baatii sadiirraa amma baatii ja'aatti bahu qaba ture fudhatamus fudhatamuu dhabuunis amma garuu namoota waggaa tokkoof ji'a saddeet waggaa tokkoof ji'a torba intarvuu godhanii riizaaltiin isaanii fudhatamas argatees fudhatamas hin argamne hin jaamne hamma ammaatti ta'aara jechuudha. Abdiin keenya inni lammaffaan baqataa Oromoo irratti haala biyya keessa jiruuf haala Oromoo keessa jiru hubachuu dhabuudhaan keessaa bara kuma lamaaf kudhanii afurii as Oromoo mirkaneessurra riijektiitti baay'ee baay'isanii amma ammaatti baqattummaan mirkanaa'eef waan lakkaa'ama. Inni sadaffaan namoota faayiliin jalaa cufame jechuun riijektii ta'anii appiiliin isaanii yookaan ol jennuun isaanii fudhatama dhabees ta'e osoo baqataan sun biyya kana jiruu UNHCR dogoggora adda addaatiin yookaan appiilii isaanii irra deebi'ee ilaalee amma subannootiin dhala guddaa osoo ittiin kennin faayila cufaa deebisee akka banuufi namoota faayila jalaa cufaman.
Gaaffii kana barreeffamaa immoo qaamaan immoo attamitti itti iyyataa jirtu?
Bifa sadiin iyyachaa jira. tokko bifa hiriira nagaatiin hawaasni guutuun ba'ee sagalee dhageessisu lama kominiitiiwwan oromoo biyya kana jiran imeela godhanii fi isaan beeksisu sadi walga'ii isaan waaman irratti waan jiru mara ifaa ifatti keenyee gaafii keenya gaafachaa deebisaa argachuu jechuu fuulletti.
Egaa egaa hiriira keessan waajjira sana fuulduratti guyyu guyyuu ooltani gara guyyaa kudhan caalee jira amma har'aatti maal dhageessan?
Akka gaafii hawaasni gaafatetti wanti deebi'een jiru walga'ii yeroo lama sadii keenyee dhimma rijekshinaa irratti tokko tokkoon alaalamu akka walitti qabdanii duuchatti Oromoo jettanii dubbatinaa namni marti himmata isaatiin haa madaalamu malee hubannoo Oromoodhaaf wanti jedhamu hin jiru jettee wanti baroota lamaan darban kana ga'ee waan dhimma maastarbalaaniitii waan san ammoo akka Oromootti malee akka dhuunfaatti hin geenye kun hubatamuu qabaadha. Warra darbuu isaanii jalaa turee ji'a ja'a ol darbe maqaa isaanii naa kennaadha tarreessaa ji'a ja'an kana keessatti laaddaafii jette mirkaneessuus yookaan dhoowwachuus qabaa jechuudha. Dhimma faayilii cufamee yookaan galmee cufamee tasumaa hin banamu hin bannus jette dhibbaa dhibbatti jala sararte.
Isaan biran jiru galmeen jaraas.
Isintu natti fida malee handaataa beezii keessanii ilaaluu jechuun jirti. Nuti ammoo gaafiin keenya gaafilee dhimma baqattummaa keessa hin madaalamne gaafatamaa.
Maal jedhan isin gaafatu?
Fakkeenyaaf birri Itoophiyaa abbaa birrii shaniirra maaltu jira? Yoo barbaadan ammoo gaafilee bu'uuraa sirraa fuudhanii jechuun maqaan keenyu eessatti dhalattee yoom dhalattee maatii qabdaa maatii kee boleeyyan kee maarree waan akkasiisi gaafatanii ka'anii dhimma himannaa keetii irra gaafa ga'an keejii oromoon utuu beenna adeemsiifitti guunnaa daqiiqaa nurraan fitannee gasiin jedhu kun ammoo sirrii miti gaafatamee dhabuu qaba malee namni tokko wal fakkeenyaan dhabuun qabu kan jedhudha mormiin guddaan.
Namoota intarviyu ta'anii deebii dhaban barbaadaa fidaa kan jettu siin maalitti beektu siin akkamittiin argitu.
Koominiitii Oromoo lamaanuu as jiraniini galmeessinee maqaa isaanii achitti dhiyeessina. Biyya kana waan tokkotu jira namoota Oromoo hin ta'in garuu himannaa Oromoon galanii isaan saba biraatii UNHCR biratti afaan Oromoon beeknu malee nuti maatiin keenya Finfinneedha, Sabbataadha, Adaamaadha, Oromoodha. Abbaan koo sababa Oromoo akkas akkas ta'e jedhanii himatan afaan Amaaraan jechuudha. Isaan saba Oromoo miti. Namoonni akkasii ammaan dura fayyadamaa turan namoota akkasitti carraa dhiphisuuf jedhamee gama koominiitii Oromoonii fi akkas haa ta'u jedhamee kanaaf fidaa jette. Oromoo shantama afurtamaa fi rikoogniishiina kan bakkattummaa mirkaneessee jette. Isa keessaa garuu Oromoo nuti beeknu Oromoo saddeeti, Oromoo sagal.
Egaa gaaffiin keessan sadaffaa galmee cufame carraam deebi'ee banamuu kennamuudha. Isarrattoo deebii maalii argattan?
Isarratti tasuma tasuma jette jala sararte tasuma banamuu hin danda'u jette.
Himannaa dhiyaate kana fudhannee waajjira UNHCR kaayiroo jiru dhaqqabuuf bilbila waajjiraaf kan harkaa dhuunfaa irratti torban tokko guutuu yaalle dhumarratti deebii nuu kennuu jenne iimeeliin qunnamne gaaffiif deebii gaggeessuu mannaa iimeeliin deebii gabaabduu nu ergan kanaaf komee baqattoonni dhiyeessan hundumaaf deebii guutummaatti argachuu hin dandeenye waajjira UNHCR Masrii jirutti itti aantuutti gaafatamtu odeeffannoo uummataaf hariiroo alaaka ta'an Maarwaa Haashim iimeelii nu erganiin waajjirri keenya Masrii keessaa kanneen dahannaa siyaasaa gaafatan akkasumas baqattoota ta'an kuma dhibba tokkoof kuma torbaatamii sagal galmeessee jira. Gaaffii dahannaa siyaasaa dhiyaatu hundumtu akka deebiin itti kennamuu danda'utti keessummeessinaa jedhan erga bara kuma lamaaf kudha afur jechuun waggaa lama duraa kaasee waajjirri isaanii yeroo itti baqataan deebii itti eeggatan hanqisuuf irratti hojjetamaa ture jedhan kanneen dahannaa siyaasaa gaafatanii haalli hamaan seenaa isaanii keessatti dhaqqabe kanneen biroorraa dhimmi isaanii hatattamaan ilaalame akka nam dhuunfaatti keessummeessina jedhan. murteessaan namni dhuunfaan iyyata galfate sun sadarkaa waajjira baqataa UNHCR kan addunyaatiin ilaalama lakkoofsi namoota simatamanii fi fudhatama dhabanis waggaa waggaan addaddummaa qabaachuus ni danda'a jedhan galmee baqattootaa cufame deebisanii banuu kan ilaaleen deebisanii bananii ilaaluun qajeelfama UNHCR ammayyuu hojiirra oolchaa jiru jedhaniiru. namni galmee iyyataa jalaa cufame qabu bansiisuuf sababaa quubsaa ta'e dhiyeessuu qaba galmee cufuu ka danda'u gaaffii nama iyyate irratti hirkachuu yookaan immoo UNHCR ofuma isaayyuu cufuu mala jechuudhaan maarwaa haashiim deebii isaanii xumuraniiru.
Tan qofaa miti waajjirri UNHCR rakkoo baqattoota Oromoo himatan tan irratti waan jedhe qophii borii keessatti deebina tam caqasaa jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti.